muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi mu rwanda tukumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mwiriwe neza inshuti muduteze amatwi hano muri studio ya gatanu washington dc muri kumwe nanjye edi rwema mbahaye ikaze kuri radiyo ijwi ry'amerika turahera ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari arakurikirwa n'ikiganiro ejo naho saa kumi n'ebyiri turabagezaho ikiganiro dusangira ijambo mu rwanda mu murenge wa ruhango mu karere ka ruhango mu ntara y'amajyepfo haravugwa umusaza ushobora kuba ari mu bakuze kurusha abandi mu gihugu uvuga ko yarwanye intambara ya kabiri y'isi uyu musaza yaganiriye n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika asumuta kaboye ni mu gihe cya saa tanu z'amanywa turi mu murenge wa ruhango mu rugo rw'umusaza rwabigabo uyu musaza bivugwa ko afite imyaka ijana na cumi n'itatu ashobora kuba ari mu bakuze u rwanda rufite ni muri bake bemeza ko barwanye intambara ya kabiri y'isi nubwo atabona ariko aracyafite ubwenge bwose ntazi imyaka ye neza ariko avuga ko yabyirutse ku ngoma y'umwami musinga dukurikije amateka ingoma ya musinga ihera kuva mu mwaka w'igihumbi magana inani mirongo icyenda na gatandatu ikagera mu igihumbi magana cyenda mirongo itatu na rimwe ucishirije ko yivugira ko ku ngoma y'umwami musinga yari umusore wasanga yaravutse nko mu gihumbi magana cyenda na cumi bivuze ko afite imyaka hafi ijana na cumi nubwo akuze cyane arakibuka intambara y'itireri yarwanye bamfatiye i bugande batujyana ubwo ngubwo rero twagarukiye muri libiya bakaduha imyitozo ya gisirikare mu cyongereza rf wayingire foweni sigisi makitemu narakibagiwe babigishaga ngo iki babitwigishaga mu giswahili badusobanurira mu giswahili ngo iki kuvuga ngo foweni no kuvuga ngo genda tambuka sigisi ni makitemu nyine ya gisirikare uragenda wabwiwe n'iki ko wageze muri libiya se nabwo ni uko twahamaze igihe tugeze muri libiya intambara y'abongereza n'abadage niyo ari inkazi ubwo rero twebwe rero twari ababongereza none se wari umwarimu uyobowe nande ku rugamba ku rugamba n'uwitwaga sorine yari umukikuyu none se ko yavugaga mu cyongereza mwarabimenyaga babisobanuraga mu giswahili giswahili wari ukizi nari ngizi igiswahili habari zapo habari ya kushinda twende mzuri salama salama na baada ya salama nuko rero intambara wimazemo igihe kingana iki twabimaze mu mwaka umwe nta bapfuye mwajyanye mu ntambara barapfuye ureba n'akaguru kanjye uko kabaye aha ni amasasu ni amasasu ryahise hano naho urareba noneho rihinguka hano rero riramena ubu iki gisebe kimaze imyaka mirongo itandatu ntikirakira ntikirakira hari uwashidikanya ku mvugo y'uyu musaza rwabigabo ugeranije n'imyaka ishize ariko porofeseri kayishema yohani mariya vianney umwarimu mu ishuri rikuru ry'inderabarezi usobanukiwe n'amateka yatubwiye ko intambara ya kabiri y'isi yose yatangiye mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo itatu n'icyenda ikageza mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo ine na gatanu uyu mwarimu ibisobanuro bye ntibitandukanye n'ibya muzehe rwabigabo watubwiye ko iyi ntambara yatewe n'abadage ndetse n'uwari ku isonga ryabo y'itireri gusa kayishema nk'umwarimu avuga impamvu iyi ntambara yavuye i burayi ikagera no mu bihugu bya afurika ari naho muzehe rwabigabo yarwaniye ko byaje ni ukubera ubukoroni icyo gihe ubudage nibwo bwari bufashe u rwanda n'uburundi na tanzania naho ubwongereza bugafata ubuganda na kenya naho ububigi bukaba bufite kongo ubwo rero iyo ntambara yaberaga mu burayi byageze aho ngaho iza no mu makoroni y'ibyo bihugu abadage rero barareba kurwana iyo ntambara n'abo babirigi bashyiramo noneho n'abo bategeka abirabura kugira ngo nabo babafashe nyine kurwana uwo musaza we yambwiye ko yafatiye ubugande ubwo ni ukuvuga ahubwo ngo we yagiye kurwanya hitireri yagiye ku ruhande mbese ubugande bambwiye ko bari bakoronijwe n'abongereza ubwo ni ukuvuga ngo yagiye ku ruhande kuko yambwiraga ati twarwanaga na hitireri twarwanaga n'ifoto ye abongereza nabo bafashe abantu barwanira ubwongereza barwanya izo ndugarugaza indugarugaza zari iz'abadage igitangaje ahubwo ni uko yambwiye ko babatwaye bakarwanira muri libiya ntabwo wenda kubisobanura cyane ntibyumvikanaga ariko yambwiye ko bo barwaniraga muri libiya byaba bihuriye he kuba ntambara ibera mu burayi hanyuma mukajya kurwanira eee kuko ubudage bwigeze kuza kurwanira muri afurika hari intambara yabaye kandi yabaye cyane cyane muri biriya bihugu by'abarabu noneho abadage baba bariho barwanira n'aba- na- n'abazungu bandi bo mu- mu- muri ibyo bihugu by'ubufaransa kuko yari amakoroni yabo ntabwo barwaniye mu burayi gusa barwaniye no mu makoroni urumva rero iyo ntambara yarakomeye hariya ikomeye ni ngombwa bagu- aba- ko bajya gushaka abasirikare bo kuza gufasha muzehe rwabigabo nubwo hashize imyaka isaga mirongo irindwi avuye muri iyi ntambara arakibuka byinshi kuri yo twawurwanaga n'ifoto ye ntabwo ari we ku bwite ni igifoto cyo cyabaga hariya ki- kireba nk'urusimbi ese mwabaga murasana n'abandi N'aba- n'abataliyani Bari- abataliyani rero baranejejwe niwo mugani bajya bacamwa na mukono k'amataliyani ngo ngo na inura mukono k'amataliyani ubu imbunda uzi kuyikoraho mfite kamasotari ariko nagakoresha n'ubu munsi nagakoresha uyu musaza watunze abagore babiri uwa mbere yitabye imana bamaranye imyaka isaga mirongo ine yaje gushaka undi arusha imyaka igera kuri mirongo itanu ubu avuga ko afite abana bagera kuri cumi na batatu nubwo we atabibuka uyu musaza rwabigabo nta bundi bumuga afite usibye igisebe afite ku kaguru yakuye mu ntambara ya kabiri y'isi ubundi yemeza ko usibye imibereho mibi imwugarije nta kindi arwara nabyaye ntihenyezwa na muyigane na- na- na nyiramutarutswa ni benshi ubu se umuntu yavuga ngo ushaje uti imibereho yawe imeze ite imibereho yanjye n'iy'ubutindi ntabwo sinigiye kukubeshya nawe ubundi simba- sinkireba ubu niho wampereze inoti ngo nyimenye nshaje nabi nifuza nk'uwampa na- na- naho wampa ni- n'igihumbi nakoma yombi ntungwa n'amata buri munsi litiro n'intunga kubera ko ntakirya cyane iby'ibiryo ntacyo mbyifuzaho cyane iyo mbonye mu mata mba ngezeyo uwavuga ko muzehe rwabigabo ashobora kuba mu ba mbere bakuze mu rwanda ntiyaba aciye kure y'ukuri nubwo nta bushakashatsi bwakozwe bibigaragaza amateka ye agaragaza ko ari mu bakuru u rwanda rufite asobanura adategwa ko azi ingoma y'umwami musinga akamenya rudahigwa akamenya kigeri mu baperezida bayoboye u rwanda kuva rwabona ubwigenge muzehe rwabigabo abazi bose kuva kuri mbonyumutwa kugeza kuri perezida paul kagame asumta kaboyi ijwi ry'amerika mu karere ka ruhango mu ntara y'amajyepfo
abahinzi mu ntara ya muramvya ntibashimishijwe n'uko batarabona ifumbire kandi igihe cy'ihinga cyegereje mu gihugu cy'u Burundi byinshi kuri iyi nkuru tubibaze umunyamakuru w'ijwi ry'amerika diane donse abarimyi bo muri komine rutegama yo mu ntara ya muramvya bafise akababaro ko bagomba kuraza ubusizi bw'impeshi intandaro ni ukubura ifumbire y'ikizungu isanzwe itangwa n'ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi iyo basanzwe bagura amafaranga yabo aba ni bamwe muri abo barimyi ubona tutabuze nyine ngo dutere amasize ndetse ntiyaguruwe kuba twabuze amase nimutagaruke ko nukuri turonka amase nukuri twabuze amase ga dutere nukuri twacerewe nyine mu mwonga twaracerewe n'imyaka mu mwonga wawe watangura gutera nk'itariki imwe y'ukwa mbere watera mwonga mu gundi turatera mu mwonga kubera amase ahubwo mudushikire umukuru w'igihugu ati himiriza abantu babiziritse bazirika kubera iki ko twarishe amahera yose akwiye tuyafise n'ubundi duce turiha kubera iki babyugarana ubaye umwaka wa mbere ubayeho tutari bwabone nk'ibi tuboherwa amaboko imugongo abarimyi twebwe twiguriye amaso y'iwacu twemera kuyariha badufashe ejo mu gitondo perezida ababwira ati bose ati bahereze kuko uburyo turawufise kukaba nkako indongozi z'uburimyi n'ubworozi ku rwego rw'intara zivuga ko muri kino gihe icyo zifasha abarimyi ari ukubahimiriza gutegura ubusizi mu kurindira iyo fumbire nzeyimana remi ajejwe igisata cyo gukwiragiza inyigisho mu banyagihugu muri icyo gisata icyo dufasha abarimyi muri iki gihe ni ukugira bitegure ku buryo igihe umwavu uzoshikira bosanga bose baramaze kurima hama basigaje gutera gusa hari ikintu bita kuriha solde y'umwavu baba bararishe kuri avance twarindiye yuko umwavu ushitse ariho baca bariha solde baca bagenda batwaye n'uwo mwavu tukaba tuwiteze rero vuba nk'uko ababijeje umushikiranganji baguma babitwemerera ariko rero abarimyi basa n'abariko barihebura muri uko kurindira amakuru dukura mu bajejwe uburimyi n'ubworozi mu ntara ni uko muri rusangi mu makomine ya rutegama mbuye na kiganda ibitegwa vy'impeshi bitarenze itariki zitanu bitarategwa uyu murimyi avuga ko bamaze gucererwa hamwe iyo fumbire itabonetse vuba bwango bashobora kutazokwimbura twifuza yuko ejo mu gitondo biva mu nzira kuko urabona tumaze kwinjira mu kwezi kwa gatatu tuzorima ibitacera kuko niko twebwe tuba tumereye muri iki kiringo cy'iwacu ngahaye mu ntara murambya ni isi ishuha ikagira n'ibindi bice ikanya tuba tumenyere yuko twebwe turiha impeshi turana n'agatansi tugashyira turima neza tukajya twunguka umwimbo mwiza cyane usumba ariko rero ujejwe inyigisho mu gisata cy'uburimyi n'ubworozi mu ntara rema inzeyimana siko abibona igiterwa kinini hanini n'igiterwa cy'ibiharage nacyo rero turavye ko impeshi imeze ntituracererwa musanzwe kugira ngo tube twacere nuko baba bateye inyuma y'ukwezi kwa kabiri muga kenshi uko barimye baramaze kubimenyera batera ku masuku uko arimye niko aza aratera kugira ngo ahangane n'ibihindagurika ry'ibihe benshi baratangura gutera itariki cumi na zitanu bagaca bajana bagaheza nk'itariki nka mirongo ine na zitanu z'ukwezi kwa kabiri ntitwavuga rero ko baracererwa baracari mu gihe c'impeshi mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi baremeza ko intara ya muramvya iri mu gitigiri c'izindi ntara zitarashikirwa n'ifumbire prosper dodiko arongoye umugambi ujejwe gusubiza isi akanovera mu kwegereza ifumbire abarimyi ku giciro kitavuna ku rwego rw'igihugu arahumuriza abarimyi avuga ko itariki cumi na zitanu z'uku kwezi ifumbire izoba yabashikiriye turavye mu gihugu cose hariho intara zimwe zimwe ifumbire imaze gushika nka za kirundo ngozi kayanza ariko ahandi ntizirashika ariko amatwi adusumira hari izo batubwiye ziza ziri ku mupaka hari n'izindi ziza ziri mu nzira turavye rero ikiringo tugeze ko turabona ko koko hariko haregereza gutera ariko iyo hataba ihindagurika ry'ibihe twatumiye yuko abarimyi batangura gutera tariki cumi na zitanu z'ukwa kabiri izo tariki rero tuziravye eh, turabona yuko ifumbire izoba yamaze gushika itari nke mu ntara zose nubwo iyo fumbire yobashikira abarimyi basa n'abatakaje icizere cyo kwama baronswa uwo mwavu ni mu gihe ishirahamwe ryari risanzwe ribafasha kugira ngo bashobore gushikira umwavu biboroheye tubura haheze amezi abiri arenga leta ihagaritse ibikorwa vyayo mu ntara zitanu yahora ikoreramwo harimo n'iya muramvya aha tukibutsa ko iryo shirahamwe ryanafasha abarimyi mu kubaha inyigisho zijanye n'uburimyi kugira ngo bashobore kuronka umwimbu mwinshi ivyo biruko mu gihe abarimyi bidoga bavuga ko bataronka abafundi b'indimo mu mihani wabo ajejwe umugambi wo kwegereza ifumbire abarimyi mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi abahamagarira kwironderera abo bafundi b'indimo ubwabo ariko nicyo twaguma tubibutse ni uko umugoronome aba ari umwe ntiyokwira imihana yose nicyo gituma rero twagomba guhamagarira abarimyi bahindure ibyumviro bahindure ingene babaye kuko jewe umugoronome n'umurimyi ndamugereranya n'umurwayi na muganga kuko iyo umurwayi arinze agwara niwe aza kurondera muganga ati je ndagwaye mfasha jewe rero ndifuza rero yuko bahinduye intumbero akavuga bati uwo murimi akeneye kurima akava hasi agahiga umugoronome ati jewe ndafise ikintu mfasha ngomba ndime igiterwa runaka nzogura ifumbire ingana gute nzoyikoresha gute kuko tugumye tuguma muhira birumvikana yuko umugoronome atazotembera mu mihana yose hari igihe bose bakenera guterera umunsi umwe none wumva yo hagendura gute tumenyeshe ko ubwoko bw'ifumbire abarimyi bakeneye muri kino gihe ari nayo basanzwe bakoresha iri ubwoko bune ari nabwo dap ire kaser na npk cumi n'indwi cumi n'indwi umufuko w'ibiro mirongo ibiri na bitanu ukagurwa amafaranga ari hagati y'ibihumbi mirongo ibiri na bitanu hamwe n'ibihumbi mirongo ibiri n'umunani iruhande y'iyi myavu ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi buhanura abarimyi kuyivanga n'ifumbire y'ikirundi isanzwe itangwa n'ibitungwa borora mu ntara ya muramvya diane donse ijwi rya amerika
byandonse mu burundi na sumuta kaboyi mu rwanda ndabashimiye mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda usibye kutwumva ku maradiyo yanyu mushobora no kudukurikira ku rubuga rwacu rwa interineti ari rwo www akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu ubu noneho ni umwanya w'ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu rwanda
ibi byashize byasigiye cy'urubyiruko ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo nk'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize twubaka ejo hatubereye ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko ikiganiro ejo mugikurikira kuri radiyo ijwi rya amerika ikiganiro ejo ikiganiro ejo ikiganiro ejo ikiganiro ejo
amagara y'umuntu nibwo bukungu bw'ibanze imbere y'ibindi byose kuko iyo uri muzima ufite ubuzima buzira umuze ushobora kuba watekereza icyaguteza imbere ukagishyira mu bikorwa ukagiharanira kandi ukakigeraho mu mvugo zibisobanura zigaragaza ko ubuzima ari nk'amazi akwiye kubungabunga kandi akitabwaho neza kuko iyo atokowe arangirika kandi bikaba byagira ingaruka ku buzima bwa muntu ibi mu kinyarwanda babivuga neza bati amagara araseseka ntayorwe ubuzima tubamo umunsi ku munsi nibwo dukorera tugakora cyane ngo iminsi yicume dushaka ubutunzi bwo kutubeshaho twebwe ubwacu ndetse n'abadukomokaho imana ikatugirira neza tugahirwa byose tukabigeraho ariko ugasanga umuntu ni umuherwe aratunze afite ifaranga n'imiturirwa afite inganda n'amazu y'ubucuruzi yewe ni umuhinzi cyangwa umworozi ni umunyeshuri cyangwa umunyemari ariko kubera kutita ku buzima bwe agafatwa n'indwara ikamubuza kuryoherwa na buri kimwe yaharaniye kugeraho mu buzima ese wowe ukurikiye ikiganiro ejo muri aka kanya magingo aya umuntu akubajije ati ubuzima bwawe buhagaze uti wamusubiza iki ese burya wari uzi ko kuba wumva uri muzima nta kibazo ufite bidasobanuye ko udafite uburwayi akenshi abantu twemera ko dufite uburwayi ari uko twatangiye kubona ibimenyetso ariko ntitwibuke ko ibyo bimenyetso tujya kubibona cyangwa kubyumva muri twe ari uko indwara itumazemo iminsi nyamara hari uburyo bwo kwirinda kuruta kwivuza abatabizi bicwa no kutabimenya abatarabimenya nabo bicwa no kutabibwirwa ayo niyo mahirwe inshuti bakunze b'ikiganiro ejo murusha abandi batajya bakurikira ibiganiro bitambuka kuri radiyo ijwi rya amerika by'umwihariko muri gahunda y'ikirundi n'ikinyarwanda ibanga ry'ubuzima buzira umuze no kwiyitaho mbere y'uko muganga abigukorera reka dutangire ikiganiro tubifuriza kugubwa neza aho mudukurikiye muherereye hose aho mu kiganiro tugiye kuganira kuri kanseri ngira ngo mujya mwumva kanseri y'inkondo y'umura kanseri y'amabere kanseri y'ubwonko ndetse n'izindi kanseri zitandukanye bitewe n'igice cy'umubiri w'umuntu yafasheho kanseri icyo ari cyo uko ifata ubuzima bw'umuntu ndetse n'uko yakwirindwa nibyo tugiye kubaganirizaho muri iki kiganiro ariko mu bitekerezo byanyu inshuti bakunze b'ikiganiro ejo namwe muradusangiza ingero ndetse munatwunganire mutubwira icyo mutekereza kuri iyi ndwara aha muratubwira icyo mwumva cyakorwa kugira ngo hirindwe kanseri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri niyo nimero mushobora gukoresha mutwoherereza ubutumwa bugufi ariko kandi mushobora no gukoresha imbuga nkoranyambaga yaba facebook ndetse na instagram hombi mutubona mushakishije ikiganiro ejo njye nitwa crispe mizero kuri mikoro muri studio iki ni radiyo ijwi rya amerika mukomeje gukurikiraho ikiganiro ejo naho najya ngo numve nduhutse na nahandi najya ndamutse ngusize burya sheri naremewe wowe nukuri burya naremewe wowe nitwa sano aline ndi umuhanzikazi nyarwanda nkurikira ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm
burya iminsi iba myinshi igahimwa n'umwe
kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo
amahirwe aza rimwe mu buzima ayanjye ni wowe ntuzigere wumva yuko ntuzigere wumva ko ntagufite asano ni umuhanzi ukomeje kwagura impano ye akora ibihangano biryoheye amatwi atanga ubutumwa bw'urukundo naremewe wowe niyo ndirimbo twifuje kwiduherekeza mu kiganiro cy'uyu munsi reka twongere tubahe ikaze mu kiganiro ejo mukomeje gukurikira kuri radiyo ijwi rya amerika njye nitwa crispe mizero
naremewe wowe
kuva ku itariki ya kane gashyantare mu mwaka w'ibihumbi bibiri ku isi muri rusange buri mwaka hizihizwa umunsi mpuzamahanga wo kurwanya kanseri iyi ni imwe mu mbarutso ya zimwe mu ndwara zibasira umubiri wa muntu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri ku isi yose habaruwe impfu z'abantu miliyoni umunani bahitanwe na kanseri ibi byagaragazaga impungenge ko uyu mubare ushobora kwiyongera bikagera kuri miliyoni cumi n'eshatu muri bibiri na mirongo itatu mu gihe hadashyizweho ingamba zo kuyirwanya iwacu mu rwanda ho icyo gihe habaruwe abasaga ibihumbi bitandatu n'ijana na cumi n'umwe bahitanwe na kanseri mu basaga ibihumbi umunani magana abiri mirongo itandatu na batatu bari bayirwaye bityo muri ubwo bushakashatsi buheruka gukorwa byagaragaye ko iyi ndwara iterwa n'ubujiji kutamenya ibintu cyangwa se imvugo zidafite gihamya no kutisuzumisha hakiri kare kwa muganga naremewe wowe
mu mugenzi wacu david hitimana yanyarukiye mu karere ka gisagara ahizihirijwe umunsi mpuzamahanga wo kurwanya kanseri ku rwego rw'igihugu nuko abanza kudusobanuriza iby'iyi ndwara maze dr nyirinkindi francois ushinzwe ishami ryo kurwanya kanseri mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima rbc abimusobanurira mu kiganiro bagiranye
kanseri rero ubundi kanseri ntabwo ari indwara imwe kanseri ni indwara nyinshi kuko kanseri ishobora gufata igice cyose cy'umubiri kanseri tuyita izina dukurikije aho yatangiriye tuba kanseri y'ibere kanseri y'umwijima kanseri y'inkondo y'umura ikigoye cyayo iyo utayisuzumishije hakiri kare ivurwa ikire igasakara umubiri wose akenshi rero ikibazo rero byari imikino uko abantu akenshi baza kwivuza ari uko byari bamaze kuremba twakangurira abantu kwisuzumisha hakiri kare kuko izo serivisi zirahari So, icyo rero twakangurira abantu ni uko uko kanseri ari ijana zigira ibimenyetso nabyo birenga igihumbi bitandukanye ntabwo ushobora kumenya kanseri zose umuturage ngo amenye ngo ngo buri kimenyetso iki n'iki ni kanseri n'iyi cyane cyane uretse wenda izi twibandaho kanseri y'ibere ndetse na kanseri y'inkondo y'umura kuko ibimenyetso byo- bwose byo biragaragara ubibonye rwose ushobora guhita gukeka ko ari kanseri icyo rero duka- twakangurira abaturage ni uko igihe cyose ubonye ikintu kidasanzwe ku mubiri wawe wakwihutira kujya kwa muganga kuko kwa muganga abakozi bo kwa muganga barahuguwe barabizi bazi kureba ko iki kintu gishobora kuba ari kanseri cyangwa atari kanseri noneho ba- bakeka ko ari kanseri bakaba bakohereza uhereye ku kigo nderabuzima ukagenda ugera hejuru ku bitaro bya referanse aho babasha gukora bakaba banagutangiza imiti hakiri kare.
ni izihe ngaruka umuntu ahura nazo noneho mu gihe yanduye kanseri ingaruka twa- twavugura nazo wenda ingaruka ya ya mbere ni ubu kuko kanseri uzi ubu ngubu niyo ndwara iri imbere ku isi yose mu guhitana abantu benshi so kanseri rero ni indwara yica cyane cyane iyo itavuye hakiri kare ngo ikire mu gihe itararenga kuri ka gace yafatiyemo so navuga ko izo ngaruka za mbere kanseri kwivura birahenze kanseri iki- ikinisha umuryango urumva niho niho urwaye kanseri ugasanga umuryango ugiye wenda gushaka nka miliyoni eshanu kugira ngo ukuvuze ikinisha umuryango cyane Mm, ni izihe nama noneho mwagira abaturarwanda muri rusange Mm, murakoze cyane Rero inama rero twabagira ni ukwirinda buri- buriya nicyo cya mbere kuko buriya impfu zigera kuri mirongo ine ku ijana za kanseri zishobora kwirindwa harimo ibintu tuvuga byongera ibyago byo kwandura kanseri cyangwa byo kurwara kanseri ibyinshi harimo nko kunywa itabi ntabwo utabizi rwose kuko itabi kanseri zi- y'ibihaha kanseri y'amabere ndetse kanseri zo mu kanwa kanseri zo mu mu mwijima itabi hariya riba ribiri inyuma cyane hakazaho kunywa inzoga nyinshi inzoga twese turazikunda ariko tumwe inzoga nkeya rwose ntiturenze urugero kuko kanseri y'umwijima kanseri y'igifu kanseri y'umuhogo inzoga zifitemo uruhare kugira umubyibuho ukabije uyu munsi twakoze siporo siporo ni urukingo ni umuti ka- siporo ni ubuzima byari byose twariye za nzoga twanyoye ya- ya mavuta menshi twariye tutaje ngo tuyatwike muri siporo atugumamo agateza ikibazo So, ibi- ibyo byose rero tubigize tubikozeho twirinda twagabanya mi- mirongo ine ku ijana by'impfu ziterwa na kanseri
birumvikana ko iyi ndwara ifata umuntu gahoro ariko ko iminsi yicuma ikarushaho kwaguka no gukwirakwira umubiri wose bakunzi bacu ngira ngo mwumvishe ko kandi iyi ndwara igira izina nyaryo bitewe n'igice cy'umubiri yafasheho kandi ntayihejwe ku mubiri wa muntu ariko iyi ndwara kandi birashoboka ko yakwirindwa cyangwa ikavurwa igakira iyo itaraba nyinshi mu mubiri ikiganiro ejo uyu munsi ntabwo turi buve mu karere ka gisagara ahizihirijwe umunsi mpuzamahanga ku rwego rw'igihugu wo kurwanya kanseri mugenzi wacu david hetimana yanaduteguriye inkuru ku buryo uyu munsi wagenze n'uko abaturage bawakiriye reka tumukurikire
kabiri gatatu kane gatanu gatandatu karindwi aba ni abaturage barenga igihumbi bo mu karere ka gisagara intara y'amajyepfo bitabiriye siporo ndetse n'igikorwa cyo kwipimisha kanseri ku bushake icya mbere icyari igikorwa nyamukuru ni siporo ya buri wese niyo yatuzinduye cyane cyane ariko bari banatubwiye ko nyuma ya siporo hazabaho gahunda zo gupima kanseri nabyo twumva bidushishikaje cyane cyane n'izo kanseri kugira ngo umuntu amenye uko ahagaze atangire kwikurikirana nyine hakiri kare hano twari twaje muri siporo muri siporo n'imyitozo ngororamubiri niturangiza siporo baduha ibiganiro bakadupima na kanseri kugira ngo tubashe kumenya ko ubuzima bwacu buhagaze kurwanya kanseri ni uruhare rwa buri wese iyi niyo ntera aba baturage bari bafite nzabirinde manweri na mukagatare pelagia ndetse na bagenzi babo ngo bizabafasha kumenya uko bazagumya kwitwara mu gihe bamaze kumenya uko ubuzima bwabo buhagaze kwipimisha kanseri mbimenye hakiri kare byamfasha cyane kuko natangira nyine kwivuza nkatangira no kurushaho kwikurikirana Eh, bizamfasha cyane ko no mu mabwiriza batubwiye eh, turi kurangije imyitozo ngororangingo batubwiye ko ah, siporo ifasha mu kurwanya kanseri ubwo ku bw'amahirwe nsanze ndi muzima nakomereza iyo siporo nkayitoza n'abana banjye kugira ngo turwanye iyo ndwara ya kanseri bizamfasha kwirinda kumenya uko mpagaze no kumenya ibyo nkora kuko hari igihe uba urwaye kanseri hari ibyo wakora hari ibyo utakora nibyo byiza nyine iyo uhise umenya uko umeze umenya uburyo witwara minisitiri w'ubuzima dogiteri diane gashumba mu butumwa yahaye abaturage bo mu karere ka gisagara yagarutse kuri siporo ndetse n'isuku ko byagirwa umuco kandi ko bidasaba ikiguzi ubutumwa twatanze rero uyu munsi ni uko siporo yaba umuco tukayitabira tukayitoza abana bacu ariko nanone tukagira isuku kuko twasobanuye yuko umwanda ushobora gutera hepatite hepatite ikavamo kanseri I- ingamba za mbere zo kugira ngo abantu be kwicwa na kanseri ni ukwirinda ariko nanone indi ngamba u rwanda rwafashe rwabaye kimwe mu bihugu bya mbere eh, byatangije gahunda yo gukingira abana b'abakobwa kanseri y'inkondo y'umura igisagara mu majyepfo y'u rwanda ngenari david hitimana ku bw'ikiganiro ejo
reka dushimire cyane aba baturage bafashe iya mbere bakarengera amagara yabo ubukungu burambye bw'igihugu bityo nyabuneka niba utaripimisha kanseri nyaruka nyaruka agana kwa muganga maze wicare uzi neza uko ubuzima bwawe buhagaze hato utazisama wasandaye bityo reka twizere ko na mugenzi wacu david hetimana yavuyeyo yipimishije iyi ni radiyo ijwi rya amerika mukomeje gukurikira ikiganiro ejo naho kuri mikoro muri studio njye nitwa crispe mizero mu kanya turakurikira ikinamico nyiramubande
papiyasi akomeje gutera agahinda umufasha mama sabine kubera kumuharika imyiteguro y'amahugurwa nayo minyoni akomeje kwereka urukundo n'urubyiruko bagenzi be mu itsinda ry'amahoro gatsimbanye nawe yakamejeje ngo agomba kujya kuzana mbabazi akamushyingira umuhungu we niba ukurikiye ikiganiro ejo by'umwihariko ukaba uri umukunzi w'ikinamico nyiramubande ese wari uzi ko ushobora kugira uruhare mu ikorwa ndetse n'itegurwa ryayo nimero ni zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru umunani itatu kabiri inani kabiri cyangwa se ukadusanga ku mbuga nkoranyambaga yaba instagram ndetse na facebook hombi ushakisha ikiganiro ejo maze ukadusangiza igitekerezo cyawe ku ikinamico nyiramubande iki gice mumaze kumva cyanditswe na muhire marcel naho mizero crispe niwe wafashe amajwi aranayatunganya reka tubararike kutazacikwa ikinamico nyiramubande y'ubutaha mugire amahoro njye na rihamida mukundene
nyuma y'ikinamico nyiramubande mumaze gukurikira nongeye kubaha ikaze mwe mudahwema kutwereka ko mudukurikiye umunsi ku wundi rero nk'uko mumaze kubimenyera ubu tuba tugeze muri wa mwanya tubanyura mu butumwa mwaradusangije mu biganiro byatambutse aha nabibutsa ko ubushize mu kiganiro ejo twaganiriye ku bugumba ndetse n'uburemba bishobora kugira ingaruka zitandukanye mu muryango nyarwanda twihuse habimana alexis uherereye bweyeye we mu butumwa bwe yavuze ko atarazi ko ubugumba buvurwa umuntu akaba yabona urubyaro ati ariko nanone aribaza umuntu ufite uburemba niba yabyiyumvamo ko abufite naho masengesho we ntiyatubwiye aho aherereye gusa yavuze ko yahita yivuza ari we masengesho ubutaha uzadusobanurire neza nsengiyumva daniyeli uri mu karere ka gicumbi waravuga ko iyo icyo kibazo abashakanye bahuye nacyo akenshi bitana ba mwana bikaba intandaro y'amakimbirane dukomereze kuri justin bayishimire ndetse na emmanuel bigirimana bo mu butumwa bwabo bahurije ku kuvuga ko bakunda cyane ikiganirizo natwe turabakunda reka ubutumwa bwa none tuwinire kuri ezekiel uherereye nyamasheke aho yavuze ko bitagakwiriye ko byateza umwiryane mu muryango ati ariko nanone aranagira inama abantu bafite ikibazo cy'ubugumba n'uburemba kwihutira kwivuza njye mwabanye na ruwikeza christela tuzasubira utaha cawe
burya iminsi iba myinshi igahimwa n'umwe aha amahirwe aza rimwe mu buzima ayanjye ni wowe
ese wowe twabanye ubona hakorwa iki kugira ngo hirindwe indwara ziterwa na kanseri mu butumwa bugufi ohereza igitekerezo cyawe urugero cyangwa inyunganizi kuri nimero zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se mukadusanga ku mbuga nkoranyambaga yaba facebook ndetse na instagram hombi mutubona mushakishije ikiganiro ejo reka ikiganiro cy'uyu munsi tugihinira aha kandi dushimire cyane mwese mwari mudukurikiye roger nigena niwe wari uhagarariye ikiganiro naho njye mwabanye kuri mikoro mbagezaho ikiganiro nitwa kirisipe mizero gahunda za radiyo ijwi rya amerika zirakomeje ikiganiro ejo naho ubutaha cyawe
ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu mugume ku maradiyo yanyu mu kanya gato cyane saa kumi n'ebyiri murumva ikiganiro dusangira